iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye ritandukana ni thomas kamilindi ubasuhuza ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru yo hirya no hino ku isi na aloyizi bigirimana
mwaramutse thomas namwe muteze amatwi tuyahereye mu yavugwa mu biyaga binini leta y'u rwanda yatangaje ko kuva ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kwa mbere bibiri na mirongo ibiri na kabiri ni ukuvuga ku munsi wa mbere w'indwi iza urubibe rw'igatuna icyo gihugu gihana na uganda ruzosubira kuba nyabagendwa ibi biri mu rwandiko rwasohowe n'ubushyikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bw'u rwanda ejo ku munsi wa kane leta y'u rwanda ivuga ko inyuma y'urugendo mu rwanda rwa liyetena generale muhoozi kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za uganda akaba n'umuhungu wa perezida yoweri museveni rwabaye ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri z'uku kwezi kwa mbere leta y'u rwanda yafashe nka nkama ko hari ibiri ko birakogwa kugira ibibazo byashyikirijwe n'u rwanda bitorerwe umuti u rwanda ruvuga kandi ko bigaragara ko uganda ifise ubushake bwo gukemura ibindi bibazo bigisigaye nk'uko biri no mu zindi mbibe abategetsi b'u rwanda na uganda bazokorera hamwe mu gushyira hamwe ingingo zizotuma haba urujya n'uruza rw'abantu ariko hubahirijwe ingingo zo kwirinda ikiza cya kovide cumi n'icyenda nk'uko urwandiko rwa leta rubivuga urwandiko ruvuga kandi ko leta y'u rwanda yiyemeje kubandanya mu twigoro two gukemura ibibazo bisigaye hagati y'u rwanda na uganda ivuga kandi ko itangazo ryeje ku munsi wa kane ari ikimenyetso cyiza kizofasha mu kugaruka vuba mu migenderanire myiza yaranga ibyo bihugu bibiri dusimbire mu burundi aho hafashwe ingingo mu ijoro ryejo ku munsi wa kane yo kuduza igiciro cy'ibitoro ni nyuma y'igihe kitari gito hibonekeza ikena ryacu igitoro cyo mu bwoko bwa esanse cyadugijwe amafaranga amajana atatu amazuta aduzwa amajana atatu nyene co kimwe na peteroli ibi biciro nivyo ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura nayo mu ntara hagati hazoshirwaho iyindi ngingo yerekana uko bizogurishwa hafatiwe ku rugendo amakamyo afata kugira ashikaneyo ibi bitoro iyi nkuru turayigarukako mu buryo buramvuye mu biganiro biri imbere
Washington ijwi ry'Amerika muri afurika umukuru w'abasirikare bafashe ubutegetsi muri burkina faso yasabye gushigikirwa n'amakungu hari mu ijambo ryiwe rya mbere yashikirije igihugu ejo ku munsi wa kane abisabye imbere y'inama y'akarere ya sedeyao iba kuri uyu munsi wa gatanu ishobora no kuvamwo ibihano kuri ico gihugu mu ijambo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu paul henri sandaogo damiba yavuze ko burkina faso ikeneye gushyigikirwa n'amakungu kuruta uko byahora imbere kugira igihugu kive muri uru ruhagarara rw'umutekano muke yabivuze inyuma y'iminsi agiye imbere y'akagwi k'abasirikare kakuye perezida roke marke christian kabore abakuru b'ibihugu bihurikiye muri sedeyao bategekanya guhura kuri uyu munsi wa gatanu kugira bagire icyo bavuze kuri iyi kudeta yabaye ku munsi wa mbere tukiri kuri burkina faso nyine amakungu amakuranuganugwa k'uburusiya bwoba buri nyuma y'iyo kudeta yabaye muri burkina faso muri iyi ndwi yarashyitse no mu bushyikiranganji bwa amerika bujejwe kwivuna abansi ariko amerika yaririnze kwemeza ko ayo makuru by'ukuri ari ukuri inyuma y'umunsi umwe habaye kudeta alexander ivanove arongoye abarusiya bariko baramenyereza ingabo za santarafurika yavuze ko biteguye guha imyimenyerezo igisirikare ca burkina faso mu gihe co bisaba santarafurika yahaye akazi umugwi wagner w'abarusiya aho uriko urafasha mu bijanye n'umutekano kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi cindy king avugira ubushikiranganji bwa amerika bwo kwivuna abansi yabwijwe rya amerika ejo kuwa kane ko ubushikiranganji avugira bwumvise ko umugwi Wagner ushigikiwe n'Uburusiya uri inyuma ya kudeta yabaye muri Burkina Faso ariko bwirinda kwemeza ko ari ukuri ikimenyeshamakuru doderi bisite cyaha muri amerika cyandikira kuri interinete cyabaye icya mbere cyatanze aya makuru cyanditse kivuga ko amakuru cyakuye mu begereye perezida kabore uyu yasabye yasabwe n'igisirikare guha akazi uwo muhari Wagner ariko aravyanka umwe mu bategetsi yavuze ko kabore atashatse kwiteranya n'ibihugu byo mu burengero mu kwanka gukorana n'igihugu cy'uburusiya
washington ijwi ry'amerika tugaruke ku mugabane wa afurika aho abantu bishwe n'igihuhusi kivanze n'imvura gihitiye mu bihugu bitatu byo mu karere ka afurika y'ubumanuko baduze gushika kuri mirongo irindwi n'indwi gushika ejo ku munsi wa kane hagati aho abatabara baracarwana kugira basanure ibyononekaye bongere bafashe ibihumbi by'abanyagihugu bahuye n'ingaruka z'iki gihuhusi imvura y'isegenya ivanze n'igihuhusi cyiswe ana yaguye ku munsi wa mbere muri madagasikari mbere yo gutandukira muri mozambike hamwe na malawi abatabara hamwe n'abategetsi bo muri ibyo bihugu bitatu baracotororokanya ibyononekaye naho hari ubwoba bw'ikindi gihuhusi cy'imvura kiriko kiranugwanugwa kandi cisuganya mu ibahari indiyana madagasikari ejo ku munsi wa kane yatangaje ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe aho abapfuye baduze gushika ku bantu mirongo ine n'umunani mozambike yatangaje cumi n'umunani bapfuye nayo malawi itangaza abantu cumi n'umwe basize ubuzima muri ibyo bihuhusi
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muradukurikira no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu abasirikare b'u Burundi bagabye ibitero ku birindiro by'umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi wa Red Tabara muri teritwari ya Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Mu misozi miremire ya Uvira hari indambara ya igisirikare cy'abarundi kishi guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo ni Red Tabara barwaniye ahitwa mu masango uyu ni joel namunene uhagarariye amashyirahamwe aharanira amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya uvira muri kivu y'epfo muri kongo uretse red tabara leta y'u burundi itewe impungenge n'umutwe w'inyeshyamba za adl ukomoka muri uganda mu rwanda umushinjacyaha yaraye agejeje imbere y'urukiko umugore ukekwaho kwica umwana w'imyaka itanu witwa akeza erizi rutiyomba yarabereye mu kazi amakuru kandi ni igikombe cy'afurika cy'umupira w'amaguru imikino ya kimwe cya kane kirangiza izatangira ejo kuwa gatandatu amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure muri kumwe na tomasi kamiringi amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda umushinjacyaha yarayagejeje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa kagarama i kigali umugore witwa marie chantal mukanzabarushimana ukekwaho kwica umwana w'imyaka itanu akeza irizi rutiyomba yarabereye mu kasi baraburana ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo nk'uko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi abitubwira muri iyi nkuru urukiko ruzababwira icyemezo cyarwo kuwa gatatu w'icyumweru gitaha nyuma ya saa sita urupfu rwa erisia keza rutiyomba rwavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize abenshi bagaragaza uburyo uyu mwana yazize urupfu rw'amayobera kandi rubabaje kuva icyo gihe mukase w'uwo mwana marie chantal mukanzabarushimana yatawe muri yombi kuri uyu wa kane ubushinjacyaha bwamugejeje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa kagarama bumusabira gufungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko impamvu bushingiraho kugira ngo bwemeze ko marie chantal mukanzambarushimana yagize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana ubushinjacyaha bwavuze ko iperereza bumaze gukora kugeza ubu ryerekana ko mukanzabarushimana marie chantal ariwe wataye akeza mu kidomoro cya litiro magana abiri cyari kirimo amazi ubushinjacyaha bwasobanuye ko mukambarushimana yabonye se w'akeza agiye ahita atuma umukozi kujya kugura amagi y'amanyarwanda n'utundi tuntu yari akeneye mu rugo bwemeza ko yari azi neza ko amagi y'amanyarwanda ataboneka hafi bityo bikamuha umwanya uhagije wo kwivugana uyu mwana ubushinjacyaha bwavuze ko umukozi yagarutse mu rugo nyirabuja agahita agenda umwana muto wari usigaye mu rugo yasigaye arira abonye nyina agiye bituma umukozi amuterura uyu mwana yaje kwiyanduza umukozi nirere oliva yagiye gushaka amazi yo kumukarabya muri cya kidomoro cya litiro magana abiri nibwo yabonye umurambo wa keza ubushinjacyaha bwasobanuye ko umukozi yahise atabaza nyirabuja akoresheje telefoni ngendanwa ariko ntiyahita agaruka ahubwo mukambarushimana yahamagaye kuri telefone umugabo we amubwira ibibaye ise wa keza yahise atabaza umuvandimwe we utuye aho hafi aza kumukuramo n'ubwo yari yamaze kwitaba imana ubushinjacyaha bwemeza ko umwana w'imyaka itanu aba amaze guca akenge ku buryo atakwishyira mu kidomora cy'amazi akireba ikindi bushingiraho kandi ngo iki kidomora cyasumbaga uyu mwana kandi nta hantu hagaragara yaba yaruriye kugira ngo ajyemo ubushinjacyaha bukanashingira kandi kuri raporo ya muganga yemeje ko umwana yishwe no kurohama naho iya polisi yo igasobanura ko icyo kidomora cyari gikikijwe n'amajerekani menshi ku buryo byari kugora umwana kukigeraho anyuze muri ayo majerekani ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye no ku bimenyetso byakuwe mu batangabuhamya babusobanuriye ko umukozi nirere dativa yatinze ashakisha ibyo nyirabuja yari yamutumye ku buryo yamaze iminota igera kuri mirongo itanu ataragaruka mu rugo ubushinjacyaha kandi bwanagaragaje ko abatangabuhamya bemeza ko uyu muryango wa rutiyomba na mukanzabarushimana chantal wari usanzwe ufitanye amakimbirane ashingiye ku bana rutiyomba yaba yarabyaye hanze ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye kuri ibi bimenyetso busaba urukiko ko marie chantal mukambarushimana yafungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeza kubera uruhare yagize mu rupfu rwa keza ubushinjacyaha bugaragaza ko aramutse afunguwe yatoroka cyangwa se akazimanganya ibimenyetso urukiko rwahaye umwanya uregwa ngo yisobanure marie chantal mukambarushimana yavuze ko atari we wishyuye umwana yari abereye mu kase yabwira urukiko ko wowe yahise ajya kwa muganga agasiga abana bose bari aho yumvikanishije ko aho umukozi we amubwiriye ko akeza yaguye mu kidomora yahise agaruka mu rugo n'ubwo yasanze byarangiye uyu mugore yavuze ko uyu mwana akeza yari asanzwe akubagana ariko ku buryo nawe atakwemeza uko yageze muri kiriya kidomora yasabye urukiko ko yafungurwa kuko afite indwara zinyuranye akabasha kwivuza uwunganira madamu mukanzamba rushimana yagaragaje ko imvugo umushinjacyaha yazanye imbere y'urukiko zinyuranye n'izavugiwe mu rwego rw'ubugenzacyaha yatanze ingero nk'iz'ubushinjacyaha buvuga ko umukozi wari watumwe yamaze iminota igera kuri mirongo itanu kugira ngo mukamba rushimana abashe kunoza umugambi we nyamara ngo mu bugenzacyaha umukozi yavuze ko yamaze iminota itanu uyu mwunganizi asaba urukiko kurekura umukiriya we yemeza ko adashobora gutoroka kuko nta byangombwa by'inzira afite kandi ko ari ubwa mbere akurikiranyweho ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko abatoroka badaca ku mipaka bityo ko akwiye gukomeza gufungwa by'agateganyo urukiko rwanzuye ko ruzatanga umwanzuro warwo ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri isaa cyenda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi leta ifite impungenge ko umutwe w'inyeshyamba wa adf urwanya guverinoma ya uganda ushobora kwinjirayo no gushingayo ibirindiro ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ku bw'umukuru w'igihugu hakurya y'uruzi rusizi rugabura Burundi na Kongo hari abagwanyi bifuza kurujabuka bagashinga ibirindiro mu ntara za Bujumbura Cibitoke na Bubanza abo n'abagwanya leta y'u Burundi hamwe n'abagwanya leta y'u Buganda nk'umuhari ADF NALU mu ntumbero yo kumera magabo Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoranije abatwara intara zose zigize igihugu abayobozi b'uturere mu gipolisi igisirikare n'ubutungane ni inama yabereye ku mugwa mukuru wa komine mutimbozi mu ntara ya bujumbura ya hano rubiba na kongo ku muhinga mukuru uyu wa gatatu arendiyo mede nzeyimana ni cegira c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ndayishimiye iyo uri kurabiraba n'amaso amahoro n'umutekano birahari mugabo hano hakurya muri kongo hariho imigwi nk'umwe adf uri kurashaka kugira ngo utsimbatire ngaha mu gihugu cy'u burundi ni ukuvuga rero naho dufise amahoro n'umutekano igikomeye ubu ni uko abajejwe inyabune ahubwo bakora uko bahora bakora kugira ngo iyo migwi ntitsimbatare mu kugira rero ngo bigende bene uko baca bakora ikintu cyo kugira ngo bahagarike ibintu bitaraba ariko rero mu gihugu hararangwamwo mu by'ukuri amahoro n'umutekano tukaba tuvuga ego nibyo haracaboneka ibigwanisho bikenya abantu batunze bidaciye mu mategeko hagati muri uku kwezi kwa mbere igisirikare ca kongo caremeje ko cataye muri yompi umwe mu bayobozi bakuru b'uwo muhari adf nalu benjamin kisokeraniyo yafatiwe mu buseruko bw'ico gihugu aho perezida ndayishimiye afise amakenga kw'abo bagwanyi bashobora kwinjirana ndetse igisirikare ca kongo camenyesheje ko ku makuru gifise uwo mugwanyi w'umuhari adf naru ufatwa na oni nk'ukora iterabwoba mu karere k'ibiyaga binini yoba yaragize ingendo zitari nke mu gihugu c'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda eka mbere ico gisirikare cemeje ko n'igihe yafatwa yoba yaragiye canke avuye mu gihugu c'u Burundi yamara umukuru w'igihugu ntaco yashikirije kuri ayo makuru muri iyo nama abatwara intara haba mu gisirikare n'igipolisi bemereye umukuru w'igihugu ko bagiye kurikanura kandi ko bagavye kugira ngo bateshe n'abagwanyi b'umuhari rede tabara ugwanya leta y'u Burundi umaze igihe uvuga ko ukora ibitero bitandukanye mu Burundi uvuye mu buseruko bwa Kongo abo batware bemeje ko muri rusange umutekano wifashe neza ariko ko atawo kwijajara evariste ndayishimiye yabasavye gusenyera ku mugozi umwe no gutunganiriza neza abanyagihugu kandi bakirinda ibikorwa vyotuma abagwiza tunga mva makungu badahurumbira ico gihugu cane cane mu gisata c'ubutungane ni uguha ishusho nziza igihugu ni ugutunganiriza abene gihugu mu bisata vyose ni ukuvuga umutekano cane cane murabizi mu bijanye n'ubutungane yuko hari abarundi benshi bidoga kubera ko badatunganirizwa ico gisata nyacyubahiro akaba yasabye yuko cyo kwitabwako cyane ni ukuvuga intwaro ibereye intwaro ibereye hariho nk'igihe usanga nk'abanyamahanga bashaka guhurumbira igihugu baza bashaka kugira ngo bazane imitahe mugabo ugasanga hariho indongozi zimwe na zimwe cyangwa abandi barundi batariko baravyitwaramo neza bene ico gihe ivyo birashobora gutera umutekano muke kuko uwo muntu yibwe akibwa n'umuntu yitwa ko yaserukira leta burya aca agenda avuga igihugu nabi ikindi rero basavye ni uko nk'uko mu ntwaro n'ubujanye n'umutekano hariho uko kimwe bita mu rurimi rw'igifaransa iyeraje ugasanga umwe wese uwa akurikirana arabe uko akora icyo kintu nacyo coza mu butungane iyo nama yabaye niyo ku rwego rwo hejuru mu gisata c'amahoro n'umutekano nk'uko umukuru w'igihugu yabishimangiye pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru urakoze hagati aho ariko igisirikare cy'u Burundi cyateye bimwe mu birindiro bikuru by'inyeshyamba za Red Tabara mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira amakuru ijwi ry'Amerika rikesha uhagarariye amashyiramwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira Joel na Munene avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na mayimayi ya kijangara na gumino ya koroneli shaka nyamusaraba kiri mu migwano n'inyeshamba z'abarundi za redi itabara muri lokarite ya masango iri mu birometero birenga mirongo itandatu n'umujyi wa uvira mu misozi miremire ya uvira hari indambara ya igisirikare cy'abarundi kije guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo ni redi itabara barwaniye ahitwa mu masango iyo mirwano abaturage bahunze bahunze bagenda bamwe imwenda abandi baje mu misozi ya uvira none niki gihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kurwana na redi tabara muri iyo misozi deni yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kurwanya abaturage cyangwa abamayimayi bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya redi tabara aya makuru y'iyi migwano hagati y'igisirikare cy'uburundi n'inyeshyamba za redi tabara yemezwa kandi n'umuvugizi wa redi tabara patrick nahimana ejo mu gatondo kare kare ejo mu macumi n'imwe y'agatondo niho umugwi wabo waza barawuhagaritse rero urasubira inyuma maze gusubira inyuma waciye wicamo imico ibiri umuce umwe uguma ngaho uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu ugana ugana ahitwa mu masango ariko naho nyene ingabo za leta tabara habaye zarabangutse zirahashika hakiri kare baba bakinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu ariko abanyagihugu bari bamaze kuvayo ku mugoroba rero w'ejo mu masaha y'umugoroba ntitwari bwa intambara ntizari bwahagarare ubu rero turacarindiriye bishobora gukomeza uno munsi bikabandanya uyu muvugizi wa redi tabara avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi ba gumino batabavanye mu birindiro byabo biri mu masango no mu marimba ubu tuvugana ahantu hose nitwe tuhari nta ne- uwo muntu yabwiye nkuru yababeshe uwo mubwiye muti wabeshe Ne- intambara ejo zara- zari- barateye binjira mu muhana w'amasango ariko babaye bagishika indani kuko ingabo za leta itabara zabaye zarabangutse cyane ziratabara amashyirahamwe ya sosiyete sivile yo muri uvira ashinja umuyobozi wa gumino koroneri shakanya musaraba gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu guteza intambara mu misozi miremire ya uvira we arabihakana ntangazwa n'abantu bavuga mu gisirikare cy'uburundi gifatikanyije na umima kambaze ndeka uwo mumarimayi wundi muramuvuga igisirikare cy'igihugu kiragufatikanya na na- na umima gute buriye he icyo kibazo ni ikibazo cyo kubazwa leta ya kongo n'ibicuruzi imbibi zayo niyo izi uburundi kwambuka na diporomasi yabo bafitanye nibo babizi ibyo bicara bavuga ngo ngo ngo mfatikanye n'igisirikare cy'uburundi igisirikare cy'uburundi gifite kuvugana na leta ya kongo bakinjira bagahiga abanzi babo kubera izi ntambara ziri kubera mu misozi ya uvira hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba za regitabara hari ico abayobora amashyirahamwe ategamiye kuri leta asaba abaturage bo muri utu turere izi ntambara ziri kuberamo joel namunene ayoboye ihuriro ry'amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu misozi miremire ya uvira abasirikari b'uburundi bari muri bari mu masango barwanya rero zitabara icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'uburundi ufite imbaraga asinda urundi ntacyo leta ya kongo cyangwa se leta y'u Burundi baravuga kuri iyi mirwano iri kubera muri aka karere hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshyamba za Red Tabara ariko sibwo bwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Uvira n'inyeshyamba za Red Tabara no mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri baragwanye mu myaka yashize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Kongo ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ko icyo gisirikare cyari muri Kongo Vedaste Ngabo ku bwaragijwi rya Amerika ubuvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
tuve muri kivu y'epfo tujye hakurya mu burundi abahinzi bo mu kibaya cya cibitoke bavuga ko batazasarura neza muri uyu mwaka kubera amapfa y'izuba ryinshi ryononye ibihingwa ngangurarugo ni inkuru ya radiyo ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi mugenzi wacu desire atungimana uri i kigali mu rwanda arayitugezaho icyo kiyaya ibyateragiwe nk'ibigori ibiharage n'imyumbati byarumye ni mu kiyaya giherereye mu makomine ya rugombo na buganda bamwe mu barimyi bo muri icyo kiyaya mu kiringo cy'agatasi bavuga ko inzara iri ku irembo kubera uruzuba rwaturutse ku ikena ry'imvura ni mu gihe icyo kiyaya cyahora cyitwa ikigega cy'intara ya kibitoke ni ukuri izuba ryarabaye ndanse basha turatera ibitegwa byose biruma emena akamaramaza n'akamaramaza ni ukuri ibiharage ubu ubu biba byeze ni- ndetse n'ibigori biba byeze none byarumye nta kintu na kimwe umuntu ashobora kuronka yikorako ubu abana bariko barava ku mashuri kubera iki ubukene bwabaye ndase mu bantu inzara yabaye ndase mu bantu ubu n'uwagize ngo araturimye tw'amazi ubusuma bwace bubumurengera biragoye n'ukuri reka n'ukuri bararyaguye amapfa yateye ni ukuvuga ibiharage ntitwarose namba ibigori iyo byumye ku mugaragaro basha n'inka ntizizobya ngo zibimare n'akamaramaza rero urumva ntacyo twovuga ntacyo tubona tuzoshira mu nda canke tuzohereza imiryango canke abana abarimyi bo mu kiyaya cyo mu ntara ka mayimbo mu makomine ya buganda na rugombo bavuga ko ingaruka mbi zituruka ku ruzuba rwateye muri ako karere zatanguye kwibonekeza bano bayaze n'ijwi rya amerika bafise icyo basaba leta mune nabyizeye cyane ati nzokwimbura ko imyaka yari iheze yari myiza ti n'ubu nkeka bizogenda neza abana nkabakurikirana bakaronka icyo barya nkakuraho n'agafaranga batangira kwishyura nk'ubu nabuze amahera yo gutanga bariko baradusaba nk'ubu n'urya n'umunyeshuri turi kumwe kubwo kubura amahera baramwirukanye twosaba n'ukuri ko yodufasha kuko turarushe guhera kuri iyi saha ubu ubu ubu tuba dutanguye kurya ibiharage none ubu burira no kuri abana bakaryama kubwo kubura ikintu dushyira mu nkono tukajya kubw'imana yonyine yo mu ijuru leta icyo mbona yodufasha ni uko yodufasha natwe ikatugarukira kuko twarahuye n'ibyago by'izuba basha si ibintu twese twarumiwe ayo marorerwa yakozwe n'uruzuba rw'irima ryo mu mutasuro aremezwa n'uburongo igisata kijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya cibitoke beatrice nyabenda yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko ibintu vyagiye vyunyuka mu nyuma kandi mu ntango y'agatasi harimo umwizero aha mu ntara ya cibitoke mu bisanzwe eh, umwimbu twabona ko utegerezwa kugenda neza kuko eh, imvura yari yaguye bwa mbere mugabo hageze eh, aho ibigori bigeze guheka imvura yaciye ihagarara ni ukuvuga ibigori byaciye bitangura kuma byo mu kiyaya kuko mu misozi umwimbu uriko uragenda neza mu kiyaya naho aho bitariko biragenda neza ni makomine abiri komine rugombo na komine buganda ikiyaya cegamiye intara ya cibitoke gicamwo inzuzi nyinshi kinahana urubibe n'uruzi rusizi ruri mu burengero ariko izo nzuzi naco zimariya ubarimyi ubu bugarijwe na kigoyi umufasoni nyabenda arongoye igisata kikijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi asaba abarimyi kwijukira kuvomera imirima sanzwe tumenyereye yuko aha mu kiyaya barima cane kandi bararima ibigori vyinshi ku buryo aha mu kiyaya hahora hagaburira ahandi ngabo mva mu kiyaya bitagenze neza hariho igabanuka ry'umwimbu ritegereza guca riboneka e, turiko turasaba abenegihugu yuko bovyifatamo neza abegereye ahari amazi bakayakoresha n'ababegereye urusizi bakarukoresha kuko ni amazi ashobora gukora barayakoresha abahegereye abandi nabo begereye imifurege bakayikoresha kuko urashobora kugenda ugasanga n'ahegereye umufurege uriko uratemba hepfo badashobora gufata n'udusafuriya ngo bavomere haruguru muri ico gihe bica bituma inzara yiyongera mugabo twe turiko turahimiriza abenegihugu kuziganya duke baronse mu kurindirira imagi mpeshi niko kamo umuyobozi w'igisata kimwe mu byo kijejwe harimwo uburimyi atera aba imirima yabo yononywe n'uruzuba mu kiyaya c'intara ka mayimbo cegukira amakomine ya buganda na rugombo y'intara ya cibitoki radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda imikino ya kimwe cya kane kirangiza mu gikombe cya afurika cy'umupira w'amaguru izatangira ejo kuwa gatandatu muri kameruni amakipe umunani yakigezemo ni kameruni Gambia, Tunisia, Burkina Faso, Misiri, Maroc, Senegal na Guinea Equatoriale. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Arsene Bucuti wungirije umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru ba siporo mu Burundi ku byatunguranye muri iki gikombe igikombe cya afurika kigira mirongo itatu na gatatu kiriko kibera muri kameruni mu bisagara bitandukanye ni igikombe twabonyemo ibitangaro byinshi cyane kuko nk'igihugu cyatwaye igikombe muri bibiri na cumi n'icenda icyo gihugu rero cya algeria cyasezerewe kare novuga mu nkino z'intango benshi bita mu kinyarwanda z'ibanze ibyatangaje benshi kuko bari bamaze inkino zirenga mirongo itatu na zitanu badatsindwa icya kabiri ni igikombe navuga cyahuriranye n'ikiza cya kovide gutyo bamwe mu bakinnyi b'ibihanga ibihangange ntibaboneke cyane rwose muri aya mahiganwa ya afurika nicyo nokivuga hanyuma urabye ama ekipe ubu ari muri kimwe cya kane urabona nk'ama ekipe y'ibihangange yavuyemwo nka za ghana nka za nigeria e, na algeria wari kuravuga eka n'ibindi nka cote d'ivoire ukaba ubona muri iki kimwe cya kane hashyizemo ibihugu abantu batari biteze nka Gambia na Guinea Equatorial ni ikintu ciza ku byerekeye umupira w'amaguru muri Afurika canke byerekana ko umupira w'amaguru wasubiye inyuma canke uri kuratera imbere ku bwanyu ku bwanje nk'umuntu w'umurundi yakurikiranye igikombe cya Afurika cabereye muri bibiri na cumi n'icenda igihe hatanguzwa forma yo gukinisha imigwi mirongo ibiri ine aho imigwi ibiri ibiri ku muce iba karifiye hama iyindi ine yabaye iya gatatu ikaca ihamvya novuga kuri ico eh, bita merperd ivyo rero ku bwacu twasanze novuga ivyo vyifasha cane gose ya migwi twokwita mito mito canke yabuze amahirwe kuko ico gihe bwa mbere na mbere vyaciye bifasha imigwi myinshi kuboneka mu gikombe ca afurika mu gihe cahora gikinwa n'imigwi cumi n'itandatu iryo ni iterambere ikindi naco novuga nk'ibihugu vya sierra leone ibihugu vya gambia ibihugu nka komoro vyari bikenye igikombe ca mbere vyaratangaje abantu benshi kandi birerekana umupira ukomeye cane bimwe navuga vya covid nk'igihugu ca komoro kitari gufatwa na covid yabo ku bakinyi nibaza ko kameruni itari kubatsinda kuko urazi ko abanyegore bayo batatu bafashwe n'icyo kiza haba ikibazo nabitangara nababwira nyene kuko nka senegal yaronse itike bwa mbere mu gikombe ca afurika cari igihugu nivyo kiriko kiratsinda kironka amanota ariko ntikirakonvenka n'ubusatirizi bwa senegal tubonamo abakinyi bakomakomeye ariko abo bakinyi ugasanga nka sadio mane ntafise ibitsindo vyinshi hariho abakinyi benshi b'abasatirizi bakina ku mugabane wa buraya turiko turabona batinjiza muri uwo mugwi wa senegal biboneka yuko niyo baronse intsinzi baza kuronka intsinzi yo ku munota wa nyuma canke y'agasindo kamwe gutyo bikaboneka ko ari umugwi eh, uriko uratwibutse umugwi wa portugal wagenda buhoro buhoro utsinda kimwe kimwe mugabo ni senegal itari kwirakonvenka muri kano kanya ibihugu nka gambia nubwo bimaze gushika mu ca kane giciri ca nyuma ni igitangaro urakoze turagushimiye mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha amakuru yo muri aka kanya ahumurije ariko rero amakuru n'ibiganiro byacu birakomeza ntibibacike mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama